ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni ku munsi wa kabiri itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa gatandatu muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda no kuri metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti turi kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu ikaze mwese kuri radiyo yanyu ni ibiganiro dutegura tukabibashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya ry'ikiza cya korona kaze mwese ubushikirizamanza mu rwanda bwemeje ko bwataye muri yompi umuhungu w'umucuruzi akomeye muri icyo gihugu francois xavier mironko bivugwa ko jean pierre mironko aregwa kuba yaribye amashanyarazi bakoresha mu ruganda ni mu ruganda rwabo bihindura igihe kirekire umuriro mwinshi gusa yarakozwe babidushyikirije bifatwa nk'icyaha bifite n'igihano cyabo kiri munsi y'imyaka itanu kigira igifungo n'amande cyangwa se kimwe muri uwo ni bwana faustin nkusi aserukira urwego rw'ubushikirizamanza mu rwanda iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi abanyamalawi baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri nyuma y'umwaka sentare yo muri icyo gihugu itemeje intsinzi ya perezida peter mudharika ku mpamvu zo kwiba amajwi geoffrey mutagoma arabitubwira nk'uko byari byitezwe abaturage bazindutse iya rubika bajya ku mirongo imbere y'ibiro by'amatora mu itora ry'uyu munsi perezida usanzweho peter mutarika ahanganye na lazarus chakwera wo mu ishyaka batavuga rumwe ubushize uyu yari yatsinzwe amatora bamurushije amajwi ibihumbi ijana na mirongo itanu n'icyenda urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga rwatangaje ko umukandida uri bwegukana amajwi arenze mirongo itanu ku ijana biri butangazwe ko yatsinze chifundo kacale umukuru w'akanama gashinzwe amatora mu cyumweru gishize yijeje rubanda ko azayayobora neza n'ibizayavamo bikazaba byizewe kandi byemewe n'abayahiganwamo urukiko rw'ikirenga rwo muri malawi mu kwa kabiri k'umwaka ushize rwatesheje agaciro amatora yari yabaye icyo gihe rumaze kwemeza ko yaranzwe n'inenge nyinshi rwongeye kubyemeza ku rwego rw'ubujurire mu kwa gatanu bityo ibyayavuyemo biraseswa akanama gashinzwe amatora kashyizeho urukarabiro ku biro by'amatora byose kugira ngo bifashe abantu kwirinda ikwirakwira rya virusi ya korona imaze guhitana abantu cumi n'umwe muri magana arindwi bayanduye muri icyo gihugu jacob zuma yahoze ari perezida wa afurika y'epfo yarengutse muri sentare mu rubanza rwerekeye ruswa rwasubiye kubandanya fidel niyongabo arabitubwira jacob zuma yaserutse muri sentare uno munsi ku wa kabiri yaje kuburana ku byaha bitari bikeyagirizwa birimwo ruswa zuma ariko aciga urubanza ku bwoko bw'ibyaha cumi na bitandatu bifatiye ku masezerano yerekeye ibigwanisho by'agaciro k'imiliyaridi zibiri z'amadora n'isosiyete y'abafaransa tales mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda na mirongo icenda n'icenda igihe zuma yari cegera ca perezida yagirizwa ko yakiye igiturire c'iyo sosiyete tales mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda na mirongo icenda n'icenda yasubiye kwagirizwa ivyo vyaha mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ukwezi kumwe inyuma y'uko umugambwe uri ku butegetsi muri afurika y'epfo anc umwirukanye mu mabanga yiwe ni nyuma y'uko intwaro yiwe iranzwe n'ivyagirizo vya ruswa zuma yabaye perezida wa afurika y'epfo hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ariyamiriza ivyaha byose yagirizwa avuga ko aritotezwa rifatiye ku mpamvu za politiki urubanza rw'uno munsi rwari rwerekeye cyane cyane gushyiraho itariki ruzobandanizwa ko by'ukuri inyuma y'uko zuma agerageje akatari gake gutuma rufutwa canke rutebeshwa nta tariki umucamanza daya pilai yashizeho yerekeye itanguzwa ry'urubanza nyakuri
abapolisi bakomeye bari imbere y'abari mu myiyerekano yabaye mu ijoro ry'ejo bashaka gusenyura ikimenyetso cya perezida andrew jackson kiri iruhande y'ibiro by'umukuru w'igihugu cya amerika jeffrey mutagoma aratubwira ibindi kuri iyi nkuru abigaragambya bari baziritse iyo shusho imigozi bashaka kuyikurura ngo bayitembagaze gusa polisi ishinzwe kurinda icyanya iyo shusho irimo yabirukanye batarabigeraho ikoresheje ndembo n'imyuka iryana mu maso ejo ku wa mbere perezida wa amerika donald trump abinyujije ku rubuga rwa twitter yihanije abigaragambya avuga ko bashobora kugerwaho n'igifungo cy'imyaka icumi nk'uko biteganywa n'itegeko ryerekeye kubungabunga inzibutso iyo shusho ya perezida wa karindwi wa amerika wategetse hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana inani na makumyabiri n'icyenda n'umwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo itatu na karindwi imwerekana yambaye imyenda ya gisirikare ari ku ifarashi bigaragaza ko yari umusirikare mbere y'uko aba perezida ariko uwo mugabo anengwa kuba yarasinye itegeko ryakuye abanyamerika ba kavukire ku butaka bwabo mu majyepfo y'igihugu benshi bagapfa bagana mu burengerazuba yageraga kandi abacakara benshi yakoreshaga mu mirima ye muri tenesi kandi akabafata nabi cyane ishusho nk'iyi cyangwa bimwe mu bimenyetso ndangamateka bifatwa nk'ibyogagiza ikandamiza abazungu bakorera abirabura n'amateka y'ubucakara byagiye bikurwaho bihirikwa cyangwa bigasarikwa mu myigaragambyo yakurikiye iyicwa ry'umwirabura george floyd uwo akaba yaraguye mu maboko ya polisi mu kwezi gushize mu mujyi wa minneapolis muri leta ya minnesota
ayo yari inshamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi mu burundi inama nshingamateka yemeje amazina abiri y'abategetsi muri leta nshasha prosper bazombanza nk'icegera c'umukuru w'igihugu na alain guillaume bunyoni nk'umushikiranganji wa mbere batanzwe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye bazorahira ku munsi wa gatatu w'iyindwi kugira batangure amabanga yabo pierre claver niyo nkuru arabidushikiriza n'amatora atagoranye mu nama nshingamateka yatumwe ko byihuta kuri uyu wa kabiri umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda yabanje gusomera abashingamateka ikete ryarungitswe n'umukuru w'igihugu ryerekeye igikorwa cabazindukanye inama ya bose muryumve otrez honorable president de l'assemblée nationale a bujumbura ni kete yanditswe ejo hahise tariki mirongo ibiri na zibiri conformément à l'article 123 atirikete rivuga riti banyakubahwa abashingamateka twisunze ingingo y'ijana mirongo ibiri na gatatu y'ibwirizwa shingiro jewe umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye ndabarungikiye amazina abiri kugira ngo muyemeze
et de l'analyser le plus promptement possible ayo mazina nayo ni Prosper Bazombanza mu kibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu na Rengiyo Bunyoni mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere inyuma y'umwanya muto ayo mazina yemejwe Prosper Bazombanza yahoze muri ico kibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kugera muri bibiri na cumi na gatanu aturuka mu mbwambwe Iprona ishami riri muri leta yemejwe ku majwi mirongo icenda na rimwe ku bashinga amateka mirongo icenda na bane bari bitavye ibikorwa babiri baramuhakana umwe nawe ntaco yabivuze ko arengiyo mibunyoni nawe yatowe nk'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ku majwi mirongo icenda n'abiri ku bashinga amateka mirongo icenda na bane bari bahari babiri nabo baramuhakana bunyoni yahora ari umushikiranganji akomeye mu gihugu afise n'ipete rya mbere riruta ayandi yose ahari mu gipolisi no mu gisirikare komiseri de polisi general nk'uko ababizi bavyemeza yabaye umushikiranganji w'umutekano kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ikibanza yagarutsemwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika ubu nubwo biruko itorwa ry'izo ndongozi ntiryanejereje abashingamateka bose kuko ryabaye abashingamateka baturuka mu mugambwe sanara utavuga rumwe na leta atariho bari no gutwara uwo mugambwe agaton rwasa asanzwe ricegera ca mbere c'ubutwara inama nshingamateka siho ryari mu itangazo uwo mugambwe wamenyesheje ko wanse kwitaba ico gikorwa kuko batakimenyeshejwe uwo mugambwe uti abashingamateka bigenga b'umugambwe sanel ntibitavye kuko banyegejwe ico gikorwa kikaba cabaye giturumbuka kuri uyu munsi ni ubusuma kuko igikorwa nk'ico cabwirizwa kwitonderwa kikamenyeshwa bose ku rutonde uwo mugambwe sanel wongera kuti ntitwumva ingene ico gikorwa co kwemeza icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere cabaye gihutihuti bakemezwa n'abashingamateka bagira barangize amabanga yabo kandi batazonaronka akanya ko kugenzura ingene abo bemejwe bariko barakora abo bategetsi bashobora kuzokwiyamirizwa n'inama nshingamateka yatowe itararahira kuko nibo bazokorana ico bikoze igihe yarahirira amabanga yiwe ku ndwi iheze umukuru w'igihugu perezida evariste ndayishimiye yari yemeje gushinga leta y'ubumwe gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora ntimugire ubwoba ndazirindindiriye ukwishyira ni ukwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo guhera ubu ivy'ingimba nibihagarare twoye kwihamenya y'abatwenzi kuva ubu ntabwo niganywa ijambo kuko uburenganzira ni bwanyu ni ubwanyu imbere ya leta ariyo mubyeyi sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha umukuru w'igihugu bwo kurahira imbere y'igihe yari yasohoye ingingo ko leta nshasha izoshingwa inzego zatowe zimaze kuboneka zose la cour décide ati sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iremeje ko habwirizwa kwihutishwa irahira ry'umukuru w'igihugu aheruka gutorwa muri ico kibanza evariste ndayishimiye mu kurindira ko izindi nzego zatowe zitangura amabanga izari zihari zizoba zirabandanya amabanga yazo reste en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues.
aringiyo bunyoni yemejwe kuba umushikiranganji wa mbere ari ku rutonde rw'abantu indwi harimwo ibihangange mu gipolisi n'igisirikare bafatiwe ibihano n'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya hamwe na amerika vyo kudahonyoza ikirenge muri ivyo bihugu n'amatungo yabo ari muri ivyo bihugu yarafashwe uburayi na amerika vyagiriza izo ntwazangabo ko ziri mu bahohoteye agateka ka zina muntu mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu atagihindutse abo bategetsi babiri bemejwe n'inama nshingamateka bazorahira kuri uyu wa gatatu kugira ngo batangure amabanga yabo pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika umugwi ujejwe amatora mu burundi seni kuri uyu wa gatanu uraja kwerekana aho ugejeje integuro y'amatora y'abakenguzamateka azoba kuwa mirongo ibiri w'ukwezi kw'indwi loje wirikaneza arabitubwira kuri uyu wa kabiri mu gusena ikiganiro hakoranije abamenyesha amakuru cyari cyo kubabwira ko amatora atarahera nubwo aya mukuru w'igihugu y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine yabaye kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu guheze pierre kave kazihise mukuru wa seni yamenyesheje ko muri bakenguza amateka azoba kuwa mirongo ibiri ukwezi k'umunani imigambwe itanu ari imaze gutanga intonde n'amadosiye hamwe n'abigenga babiri mugabo kumwe muri batakiriwe pierre kave kazihise umukuru mu gutegura amatora ibyerekeye amatora y'abakenguza amateka baramaze kwakira amadosiye yabitoza turayasuzuma hamwe no munsi kari akaryo keza kugira ngo tubabwire ibyavuyemo mwamenya ko imigambwe itanu yarazanye intonde n'amadosiye yabitoza hariho kandi n'abigenga babiri bazanye amadosiye umwe azana dosiye mu ntara ya bururi ubundi azana dosiye muri meri ya bujumbura inyuma yo gusuzuma ayo madosiye seni yasanze abo bose bari bakwije ibisabwa kiretse uwitoza bigenga umwe wo muri meri ya bujumbura seni ntiyamwemereye mugabo iyo bigenze gutyo kugira ngo murazi yuko afise uburenganzira bwo kuja kwitura sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro kandi nawe twarabonye yuko yabikoze izoheza rero murabire ibibereye aya matora y'abakenguza amateka afite icyo atandukaniye ko n'ayandi azitabwa n'abajenama b'amakomine batowe mu kwezi kwa gatanu kandi akazobera ku migwa mikuru y'intara abakeneye kuja kuyagenzura kazihise yabahamagariye kutarenza igenekerezo rya mirongo itatu kuno kwezi kugira ngo babe babimenyesheje aha ni ukubibutsa kandi ko uh, mu itora ry'abakenguza amateka abatora ari abajenama b'amakomine nabo nk'uko mubizi baratowe barazwi ubu turavye mu gihugu cose bangana ibihumbi bitatu n'amajana ane na mirongo itanu na batatu iryo tora ry'abakenguzamateka ribera mu ntara imwe imwe yose abajenama b'abakomine b'iyo ntara bagatora abakenguzamateka babiri bazoseruka iyo ntara mu nama nkenguzamateka byerekeye ikirigo cyo kwiyamamaza tuzomenyeshwa mu itegeko ry'umukuru w'igihugu twiteze muri iyi minsi ya vuba ku itariki ya mirongo ibiri na kane uko kwezi k'umunani nyene hazoca amatora y'abahanuzi bo ku mitumba n'amakaritsiye umugwisani usigura ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo bazokwitaba ayo matora hamwe n'abitoza boroherwe twarinziye kuborohereza ntibiyandikije ku mazone abegereye icya kabiri nta bintu byinshi twabatumye basabwa bajana karangamuntu yabo bakayerekana hamwe n'ikarata y'itora bagaca rero babandika tubasaba ntihagire uzo kwihenda ngo agende kwitoza ku mutumba canke karitiye atabamwo kuko ntivyemewe umuntu yitoza ku mutumba asanzwe abako canke muri karitiye abako byerekeye kwitoza ku mitumba nuko turavye ibiharuro by'amaze kwiyandikisha kwitoza ari ibiharuro bimeze neza kuko ku mutumba wose turavye intara nka zose bararenga abantu ndwi bamaze kwitoza hari aho bareka gusumba ni byiza rero ko twe tuguma tubatera intege ugomba kwitoza ashobore kubikora umukuru w'umugwiseni yahamagarira abazurungika indorerezi mu matora yimirije kuzokwihutira kurungikira ivyegeranyo vyerekana uko azoba yagenze mu bisanzwe inzego nshasha z'igihugu zogiyeho aya matora yose yarangiye ariko urupfu giturumbuka rwa perezida pierre nkurunziza rwabaye kuwa munani ku kwezi rwatumye zihutishwa eroje urikaneza ijwi rya amerika ubucamanza bw'u rwanda butangaza ko umunyemari mironko francois xavier adafunzwe ahubwo hafunzwe umuhungu wiwe mironko jean pierre akurikiranwaho icyaha cyo kwiba umuriro bakoresha ku ruganda rwabo rukora ibikoresho bya plastique inkuru ya asumta kaboyi mu gitondo cyo kuri wa kabiri mu bitangazamakuru byo mu rwanda no ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye inkuru y'ifatwa ry'umunyemari uzwi cyane mu rwanda witwa mironko uyu munyemari azwiho kuba afite uruganda rumaze imyaka isaga mirongo ine rukora ibikoresho bikoze muri purasitike usanga byifashishwa n'abanyarwanda batari bake ijwi rya amerika ryashatse kumenya ukuri kw'ibivugwa maze umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u rwanda nkusi faustin atangaza ko uru ruganda rwa mironko ubugenzuzi bwasanze bakoresha umuriro wibye ariyo mpamvu bahise bata muri yombi umuhungu we abafunze ukurikiranwe n'umuhungu we mu ruganda rwabo harimo n'uzobibye umuriro uruganda rwabibye umuriro igihe kirekire umuriro mwinshi gusa yarakozwe babidushyikirije hanyuma se byo kwiba umuriro burya bifatwa nk'icyaha bifatwa nk'icyaha bifite n'igihano cyabyo kitarengeje kiri munsi y'imyaka itanu kigira igifungo n'amande cyangwa se kimwe muri byo wenda banavuga ko ari mironko nibaza ko ari uko uruganda ari urwe bakavuga bati wenda niwe wakabaye akurikiranwa kuko niwe niwe nyirabyo ibyo aribyo byose yaba afite abantu bamenekinga ntuzazi akazi ke kose niba adahari cyangwa hari ni ukuvuga ngo rero abavuga ko ari mu zihe mironko ntabwo ari byo ntabwo ari byo rwose intandaro y'ifatwa ry'umuhungu wa mironko witwa mironko jean pierre ryaturutse ku isuzumwa ryakozwe n'abakozi ba sosiyete ishinzwe ingufu mu rwanda rege bakoze ubugenzuzi butunguranye mu ruganda rwa mironko purasitike bagasanga biba umuriro w'amashanyarazi ikigo gishinzwe iby'amashanyarazi mu rwanda kivuga ko ubujura bwakozwe insinga zifashishwa mu kugenzura umuriro ziyobwa ntizicishwe muri mubazi aho muri uru ruganda ngo basanze inzira ebyiri zigaburira umuriro mu ruganda zarasimbutse imwe yonyine ariyo yakoreshejwe inyura muri mubazi umuyobozi ushinzwe itumanaho muri rege prosper mubera yabwira dijwi rya amerika ko kugeza ubu bataramenya ibyibwe muri uru ruganda uko bingana biragoye kuvuga ngo ni igihe kingana gute kuko twabibonye uwo munsi igihe twamufashe ubu ngubu aba imibare yacu nibwo turimo kwihuza dushingiye kuri sisiteme dukoresha nta nubwo muzi agaciro k'uwo muriro ngo wangana gute byose nibwo nibwo tuzabimenya kuko iyo umaze kumenya igihe yatangiriye kuwiba ni nabwo umenya n'agaciro kabyo yakoreshaga kimwe cya gatatu ni nacyo cyabarwaga ibindi binyura muri forode umuntu ufashwe yiba umuriro byajyaga bigenda bite ku bandi inzego zishinzwe umutekano zirabikurikirana ubundi nk'uruganda nka ruriya twebwe tuhita ari hamande ya miliyoni icumi noneho tukamubarira n'igihombo cyose yaduteje nacyo akacyishyura ikigo gishinzwe amashanyarazi mu rwanda gisobanura ko kikirimo gusuzuma neza igihe gishize muri uru ruganda bakoresha umuriro batishyura n'uko ibyakoreshejwe bingana uruganda rwa mironko rukora ibikoresho bya purasitike ni rwo rwa mbere rwubatswe mu rwanda kuko bivugwa ko rwashyizweho mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu urwego rw'ubushinjacyaha busobanura ko mu minsi ine ruzaba rwamaze kwanzura niba iyi dosiye dushyikiriza inkiko cyangwa se ruzayirangiriza ku rwego rw'ubushinjacyaha asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali abarundi bahurikiye mu migambwe itandukanye barabandanya gushikiriza ivyiyumviro vyabo ku kuntu uburundi bwovavanura n'indyane zaburanze kuva bukironka intahe yo kwikukira mu kiganiro maître rufyikiri arongoye umuhari morena mouvement républicaine pour la renaissance de la nation hamwe na ambasadeur isdor mbayahaga bavuganye na mugenzi wacu frederic nkundikije bacirya nino umuzi w'izo ndyane reka dutangure twumvirize maître isdor rufyikiri injyane n'ingorane zasukira uburundi gusa kwikukira ihagaze ku bintu bibiri ikintu cya mbere ikintu cya mbere ni uruhara ni uruhara rw'abanyamahanga abazungu bagomba kuguma mu burundi guma baganza uburundi hanyuma bagatora babonye independasi ibaye bagatora uburyo bw'ingene bukoresha imigambwe kugira baryanishe abarundi baca bakoresha imigambwe gutyo agasore aje gutorwa yaciye yicwa n'abo bavukana akamwica byitwa yuko yapfuye iya politiki mugabo umuzungu wewe yashaka wenda uburundi bwenge buhaguruke mu buryo aho bwishikana uwo ni uwa mbere ubwira kabiri ni umurundi wenyine imyaka yose umuzungu yagumye arondera ingene ajyanisha abarundi wewe urumva ntiyabakeneye aya mafise abarundi baba mu baganwa baba mu haba mu batutsi yamafise akazi k'abarundi bitwaziza politike n'imigambwe kugira baba aribo bakorana agaheza akabakoresha mugabo bobo kubera ubwenge buke cyane kubera ubukunzi bw'imba cyane byose hamwe bagaca baja nabwo bagatemera gukoreshwa nk'abacangero n'umuzungu ababesha ngo bazaronke ubutegetsi bwihuse reka tuje namwe kuri ambasaderi isidoro mbayahaga ku bwanyu ibintu byabaye nk'intambamyi byi- byabuje abarundi gufata inzira y'iterambere ku bwanyu kuva uburundi bucikukira ni nk'ibi Eh, murakoze cyane nibaza ko ku ca mbere mbere duhava tusa n'ababivuze ko na metri zoroshye inama ya mbere yagiye yabaye nuko hari abazungu abakoroni bamwe banakorera igihugu indepandanse ibonetse bayitanze batabishaka kuko bagomba yuko baguma aha hari inyungu barondera n'ibyo barondera ngaha babona rero yuko batore ku burundi ngo kivure nyakundi arera abandi barundi bahemukira bagenzi babo bahemukira bene wabo aba aribo bashira ngaho ababe abayobozi b'igihugu mugabo urumva ko ari abazungu baheze bakategekera muri abo barundi bene wacu nicyo gituma rero uko metero abivuze urabona yuko habaye gucanisha abantu basanga abasore yarondeye ukwikukira bene wabo ntibashyira mu rwanda kuva kiriya gihe rero urabona yuko eh, haciye haba intwaro twavuga ko itapi ifasheho neza kuko yari intwaro zitareka ngo abarundi bashikirize icyo biyumvira hari akaguzi k'abantu gatera agatwara konyine mbese ubwo rero ko wabaye nk'umuryango kuko barahererekanye rero kuva icyo gihe urabona yuko hahavuye habaho gukumira donc ugasanga ni intwaro ikumira eh, intwaro yaryogora duhure abantu ugasanga baracurubikwa nicyo gituma rero wasanga kenshi abantu babayeho ubuzima butari bwo uburundi bugatangura gucanamwo ndetse ugasanga iyo politiki y'abo bazungu nyine bashira muri abo eh, kuko havuye abakoroni bera baca bahasiga abakoroni birabura harimo bene wacu babakorera urabona yuko bahavuye bahagarara ikintu cy'amoko abantu bagaheza bagacanamwo biturutse ku moko ibyo rero nibaza yuko byagiye birakurikirana uko ibiringo byagiye bikurikirana intwaro zishika zine amarepubulika ane yose bigaruka murabona yuko ibintu byahavuye bitangura kugomba guhindura isura aho intwaro ya demokarasi itanguriye mugabo urabona ko n'ubu bigaragara bya ba bandi ari byo nyine bitemera gushika ubu yuko abarundi bosangira ubutegetsi nibaza yuko rero icyagiye kirabituma n'inda mbi no gukoreshwa n'ukuboko k'umuzungu kubw'inyungu ziwe zari ngaha ibyo ntitwobideha bose barabizi yuko hari abantu benshi bakora mugabo batikorera cyangwa badakorera igihugu ariko bafise aba- ahandi bakura amategeko atari mu ariko eh, ambasaderi mbayahaga abarundi barayamaze bavuga ati uwushaka gusenya ugwiwe umutiza umuhoro uruhara si urw'abarundi muri izo njyane zose uko twavuze mu bisanzwe uruhara rw'ubu ni urw'abarundi mbwa si urw'abarundi bose kuko ni urw'abarundi ariko bakorera umuzungu abo wowe nibo ba nyirabayazana nibo batagomba yuko abarundi babana kuko mu bisanzwe abarundi bobo barabana kandi baravuga ururimi rumwe basangira utuntu twose urabona ko kuva kera amoko yose ngaha mu gihugu barasabiranira abageni bagahana inka bakagira gute mugabo hariho abantu uwo mubano mwiza w'abarundi batawemera ni ba barundi nyine uvuze rero muvuze ngo izo njyane canke tuwushaka gutema we bamutiza umuhoro ibigome nibyo abo barundi bariho mugabo n'akagwi gatoya k'abarundi kagora bene wabo kugira ngo uburundi ntibugire butekana ngo butere imbere kubera bakoresha ukuboko k'umuzungu ari inyuma yabo abakoresha nico gituma rero hajya ba mu mu- mu kirundi baravuga yuko umusoda mubi mu bisanzwe si ufora nabi agahusha Eh, ariko umusoda mubi ni urasa nabi akarasa abo bari kumwe ibyo rero nibaza yuko ibyo ni ikibazo gikomeye nibyo n'abarundi mugabo ni akagwi k'abarundi kandi gakorana n'abo bazungu n'ubu kakiri munsi y'ikiganza cyabo badashobora kugira ngo biyumvire ibyiyumviro byabo cyangwa bashyigikire bene wabo ni twavuga yuko bacitse nk'abaja babo bazungu reka tugaruke kuri eh, metre eh, isidore rufikiri mwavuze uruhara rw'abakoroni mu njyane eh, zabaye hagati y'abarundi ariko nk'uko twabibajije ambasaderi eh, mbayahaga kirundi bavuga ati ushaka gusenya ugwiwe umutiza umuhoro uruhara si urw'abarundi koko yego cyane yego cyane kuko eh, umuzungu we yariko aragwana ngo asubize uburundi inyuma aronke nyene abwikikamwo ayora amatungo ari mu burundi n'ahandi za kongo muri kirarake ni ibisanzwe ibisanzwe bariko akoresha ubwenge bwiwe mugabo utiza umuhoro ngo ngo atema ubwiwe ni murundi abarundi rero nari natangwe kubivuga wihweje kuva mu mirongo itandatu na rimwe bica bagira amatora yakica abasore n'ibindi bibazo byakurikiye hama harimo ukuboko k'umunyamahanga gukora kwinyegeje mugabo gukoresha akazi k'abantu b'abarundi bibitanye mu ncabwenge za politike bakoreshwa nka bemera gukoreshwa nk'abamejwe neza urabye rwa gasore aganwa abaganwa bagomba kwica kwa gasore bitwaje ngo bari muri politike y'imigambwe urabye mu mirongo mirongo itandatu na gatanu nicyo kimwe urabye mirongo ibiri na kabiri usanga ko umuzungu usanze mirongo umunani n'umunani usanga ubwoko bw'umunyamahanga usanze mirongo icyenda na gatatu usanga inyuma y'ubwoko bw'umunyamahanga mugabo igihe cyose baba bafise bo ntibaboneka baba bafise akazi k'abarundi b'abahutu cyangwa abasubisha n'abaganwa biyita ngo bariko bakina politike mugabo mu by'ukuri bariko bakora ko batangira bakorera umuzungu ibyo ntitugatinye kubivuga hari ibintu bavuga ngo ngo se mbere ngikora nabi eh gikora nabi ndabizi ndi wa mbere ndabizi ya ni mu wa mbere mugabo igihe sembe zivuga iti ndarubuzi muragaba twirinde ukuboko kw'abanyamahanga bacengera bamwe bamwe baraza kudusambuza uko ni ukuri ntibazabareshe ngo bariko barabacuza ngo sibyo ibyo ni ukuri cyane cyane turaba abarundi bama barondera gufara kwigira ibikoresho by'abazungu bagora abarundi ariko rero iyo leta iyo leta ihari ijegajega itabona inyija canke ifise ibihengeri bituma uwo muzungu aza canke bituma abanyagihugu bihebura nk'imyaka cumi n'itanu tumazemo abanyagihugu iyo bihebuye barongera kwiyungunganya ku buryo bwose bushobotse ushizemo no kurondera kwifashisha ukuboko k'umunyamahanga canke k'umucangero w'umunyamahanga ibyo rero leta iriho n'iheze ikabiraba kw'ico gihenge tobisigaza mu gushiraho ubutegetsi butuma abanyagihugu batihebura metre isidore rufikiri mu gihe koko abarundi boba bahindwa n'abakoloni inyishu zova he akamumotera nk'abarundi nk'abo ni akahe akamono batera ubwa mbere abarundi bageguze bageguze kwigenza nk'ibicucu cyane cyane abo bitwa ngo ni incabwenge ura ugiye kuraba uko bakora ugasanga mu by'ukuri nta bwenge bagira umuzungu ntakunda umuhutu ntakunda umututsi ntakunda umugano ntakunda umutwe akunda inyungu ziwe iyo umukundiye ukajondama kubera ubukunzi bwe na cyangwa kubera ubwenge buke cyangwa byose akagukoresha ukamufasha kuri iki gihugu cyawe arakica kandi impera n'imperuka nawe arakwica arawugira arawugira umucakara mu gihugu cyawe iyo amaze kugishyikira akamuno batera barundi barundi kazi mwitwa ngo mugira politiki rero icya mbere ndabasabye ni uko mugeguza ibyo bintu byo guharanira amaronko ugasanga n'umuntu ariko ararwana muri iyo pozisiyo mu by'ukuri yitwaza yitwaza biba bitwaza ibindi mugabo mu by'ukuri ikimuzana ishinga ari ukuntu yocakira ubushikiranganji nuko ambasade iki kugira ngo ntizarya yihuta niba bitamuvunye ibyo tubona ntituze turabeshana nicyo gituma twe tubona tubura yuko leta nk'umukuru w'igihugu ariho iyo yaba ari uwo mugira jewe ikintu yakoze ambasaderi isidore mbayahaga ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mugane n'iradiyo ijwi y'amerika namwe ni nanjye ndabakengurukiye cyane murakoze ndabashimiye namwe metero isidore rufikiri ku kanya mwatoye kugira ngo mugane n'iradiyo ijwi y'amerika neza frederic ndagushimiye kandi ndashimiye na amasaderi twaganiriye yego nanjye ndagukwiye muri murakoze cyane rwose inshuti no mu bagenzi muduteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri ino saha bigarukiye ngaha icyo cyari igice cy'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi ikiganiro kirambuye mushobora kukironka ku rubuga rwacu rwa interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu yutube na facebook byacu ni voa radiyo yacu mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka mugira ibihe byiza mubandanye mwumviriza radiyo mukunda ijwi